mugiye mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubaha ikaze muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda hatangiye urubanza rwa idamange ryamugwiza yvonne ukurikiranyweho ibyaha birimo guteza imvururu muri rubanda ivone araregwa ibyaha bitandatu birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ndetse no gutesha agaciro ibimenyetso byerekeye jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane turahamagara mugenzi wacu eric bagira ubusa mu burundi abagore bane bahamwe n'icyaha cyo kugirira ubugome bukabije undi mugore bafite umugambi wo kumwica bakatiwe igifungo cy'imyaka cumi n'itanu n'indishyi z'akababaro zingana na miliyoni cumi n'eshanu z'amafaranga y'amarundi twebwe urubanza turwakiriye neza ibyo sentare ivuze turashimye umutima nyine uratekanye boduha ayo utururirira ko umwe mu bavandimwe wahohotewe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms rirasaba ko hafatwa ingamba zihamye zo guhangana n'icyorezo cyo gutakaza ubushobozi bwo kumva mu isi yose hari abantu bagera kuri miliyari imwe n'igice bafite ikibazo cyo kutumva neza ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi biriweho mwiriwe veniste ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya turayahera muri afurika abantu bane barimwo umukenyezi yibungenze barishwe mu buraruko bwa burkina faso ejo ku munsi wa kabiri igihe imodokari ya ambulanse barimwo yaturitswa na bombe yatezwe mu ibarabara amakuru atangwa n'abajejwe umutekano bavuga ko umushoferi wayo umukenyezi w'ingenzi hamwe n'abandi bantu babiri bari bamuherekeje bishwe n'icyo gisasu mu gace ka gaskinde hafi y'urubibe na mari ako karere kamaze imyaka kagabwamwo ibitero n'intagondwa ziyitirira idini rya kisilamu burkina faso cyo kimwe n'ibihugu bibanyi vya mali na niger bihanzwe n'ibitero by'izo ntagondwa cyane cyane mu buraruko n'ubuseruko abantu barenga igihumbi n'amajana abiri baramaze kwicwa abandi baharurwa mu miliyoni barata ingo zabo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abashika amajana abiri muri bo bishwe na bombe zatezwe mu mabarabara hanze ya afurika abategetsi muri afuganistani bavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abagabo bitwaje inkoho bishe abakenyezi batatu bakorera televiziyo mu bitero bitandukanye mu buseruko bw'intara ya nangarhar ababibonye hamwe n'igipolisi bavuze ko abo bishwe bariko baratahuka bavuye ku kazi igihe baterwa mu bice bitandukanye by'ijarababade ku murwa mukuru w'iyo ntara kandi ababishe baciye bahunga nta n'umwe yashotse yiyitirira ubwo bwicanyi umuvugizi w'abatalibani yavuze ko ataho bahuriye n'ibyabaye leta z'ubumwe za amerika yariyamirije ubwo bwicanyi isaba leta ya afghanistani kurwanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gukingira abamenyesha amakuru
washington ijwi rya amerika ku nshuro ya mbere leta ya perezida joe biden yarafatiye ibihano uburusiya ibi bihano byo kuri uyu wa kabiri byafatiwe abategetsi indwi bo muri leta y'uburusiya ariko hatarimwo perezida w'icyo gihugu vladimir putine leta ya biden ibagiriza kugira uruhara mu kugerageza kwica umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi alexei navalny ibi bihano bibonwa na bamwe mu bahinga nk'ikimenyetso gikomeye byafashwe mu bufatanye n'ubumwe bwa buraya buza bwaramaze guhana bamwe mu bategetsi b'uburusiya kuri icyo kibazo nyine cya navarni ibihano abo bategetsi barimwo umuyobozi ajejwe igisata cy'umutekano mu gihugu bafatiwe harimo kubafatira amatungo bafise muri amerika no guhagarika itumatumanako ryabo ry'amafaranga umushikiranganji w'uburusiya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu sergei lavrov yaremeye ko uburusiya atankeka buzogira icyo bwishuye kuri ivyo bihano tukibandanya ku makuru y'ibihano leta z'ubumwe za amerika yarahanye kandi ejo ku munsi wa kabiri abategetsi babiri bo ku rwego rwo hejuru b'umuhari w'abarwanyi b'abahuti muri yemeni umuhari ufashwe mu mugongo na irani ubushikiranganji bw'ikigega bwa amerika bwavuze ko mansur al saadi hamwe na ahmad al ahsani al hamzi bagirizwa kuba hejuru y'ibitero uwo muhari ukora ku basivire ku bihugu bibanyi hamwe no ku bwato butwara ibidandaza mu mazi mpuzamakungu ambasaderi w'ubumwe bwa buraya muri venezuela yaravuye muri ico gihugu co muri amerika y'ubumanuko ejo ku munsi wa kabiri inyuma yo kwirukanwa mu ndwi iheze ahowe ibihano abanyaburaya bafatiye venezuela itegeko ryo kwirukana ambasaderi isabel brillant pedrosa umwenegihugu wa portugale ryasohowe ku itariki ya mirongo ibiri na kane y'ukwezi kwa kabiri inyuma y'aho ubumwe bwa buraya bufatiye ibihano bishasha abategetsi cumi n'icyenda ba venezuela bahowe kubangamira demokarasi no guhungabanya agateka ka zina muntu gushika ubu ubumwe bwa buraya bumaze gufatira ibihano abategetsi mirongo itanu na batanu ba venezuela ibi bihano bishasha birimo gufata amatungo y'abategetsi no kubabuza gufata ingendo bifashwe inyuma y'aho ishyirahamwe rya buraya rihakaniye ibyavuye mu matora y'abashingamateka yo mu kwezi kwa cumi na kabiri yahaye perezida nicolas maduro kugenzura inama nshingamateka inyuma y'ingingo ya venezuela yo kwirukana uwuserukira uwo muryango uburaya nabwo mu kwihora bwaciye butangaza ko ambasaderi wa venezuela muri uwo muryango claudia salerno nawe atahuka
urakoze aruyizi bigira imana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twibutse abatwumva ko iyi ari ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo wacu vowa akadomo komu nawe ku mbuga za facebook youtube na instagram instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
aya makuru tuyahede i kigali mu rwanda ahatangiye urubanza rwa idamange irya mugwiza yivone umunyarwandakazi ukurikiranyweho ibyaha binyuranye birimo guteza imvururu no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi idamange yatowe muri yombi n'ubugenzacyaha bw'u rwanda ku itariki ya cumi n'eshanu z'ukwezi kwa kabiri yamenyekanye cyane kubera umuyoboro we wa youtube yavugiragaho ibyo yitaga ibibazo byugarije u rwanda urubanza rurabera mu rukiko rw'ibanze rw'ibanze rwa gasabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusara ukurikirana eric wiriweho mwiriwe venuste urubanza rwatangiye idamange araregwa iki ibyamange iryamugwiza ivone araregwa ibyaha bitandatu birimo guteza imvururu cyangwa imidugaruro muri rubanda ndetse no gutesha agaciro ibimenyetso byerekeye jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane umushinjacyaha aravuga ko ari ibyaha byinshi bikomoka ku mavidewo yagiye anyuza ku muyoboro wa yutube mu bihe bitandukanye ariko noneho akavuga ko ahanini bigize ibyaha bikomeye birimo no guhungabanya umutekano w'igihugu mu kwiregura se idamange we yavuze iki mu kwiregura idamange aravuga ko ajya gutangira ibiganiro ku muyoboro we wa yutube yise idamange mu izina rye yari afite agahinda abona ngo ibikorerwa abanyarwanda mu gihe cyaguma mu rugo ngo abanyarwanda aho avuga ko benshi bari bishwe n'inzara arondora abo avuga ko yagiye azimanira ariko atari buzimanire igihugu cyose ibyo byose rero akavuga ko nta bushake cyangwa se indi mpamvu mbi yari afite uretse kuvugira abanyarwanda ariko nanone nk'uko ubushinjacyaha buvuga ngo nta rwego yagombaga kuvugira niyo yari kuba afite ikibazo agomba kukigeza ku nzego bireba we akavuga ko bitewe n'uko byari ibibazo by'urusobe biri mu nzego nyinshi yahisemo kubinyuza ku muyoboro wa YouTube kugira ngo buri rwego rubonereho nkakubwira ko rero idamange mu myiregurire ye yavuze ko muri rusange nko gutesha agaciro ibimenyetso byerekeye na jenoside yakorewe abatutsi we ubwe mu magambo ye yavuze ngo ntashobora kubigerageza na cyane ko ari umwe mu bayirokotse ngo ahubwo abonye umwe mu umuntu uwo ari we wese ashaka kwitesha agaciro amufiteho ububasha ahubwo yamutesha agaciro ari we cyangwa se yanamuhana ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu ngubu idamange amaze kwiregura hariho abanyamategeko be abanyamategeko ariko wenda na idamange gatoya hariho n'ibyaha nko gukomeretsa abashinzwe umutekano yavuze ko inzego z'umutekano mu biganiro yagiye akora yagiye atanga umwirondoro w'ahabarizwa ariko ngo kujya kumufata no kumusaka babikoze mu buryo bunyuranije n'amategeko aravuga ko bamugabyeho ibitero ahagana saa munani z'amanywa baragenda baburira igipangu batamuvugishije akavuga ko mu bavuga ko yaba yarakomerekejwe nk'umwe mu bashinzwe umutekano bavuga ko yaba yaramukubise icupa agahakana ngo mu izina ry'imana ishobora byose ntawe yakubise icupa ariko kubera ko ngo urupangu rwe ari rurerure muri uko kwinjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko akavuga ko ariho yaba yarakomerekeye ahubwo akisegura ngo imbwa ziyo ziba zitaziritse zashoboraga no kubarya bitewe n'uko ngo babikoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko urubanza rurakomeje rugeze hehe ubu ngubu tuvugana ubu tuvugana ubushinjacyaha bwo bwarangije kwemeza ko bitewe n'uburemere bw'ibyaha bumurega yagombye kuba bwamusabiye ko yagombye gufungwa iminsi mirongo itatu y'agateganyo kuko buvuga ko nk'uko mu mavidewo amwe n'amwe ngo yagiye akangurira abantu guhunga ngo bitewe n'uko mu magambo asanga bicariye nk'umwobo cyangwa se umuriro mu yandi magambo bakavuga bati niba yarakanguriye abantu guhunga nawe ubwe igihe yarekurwa mu buryo bw'agateganyo ashobora guhunga bukavuga ngo niho ubushinjacyaha bwamubonera mu buryo bworoshye ariko idamange bakavuga ko adashobora guhunga ni ukuvuga ngo rero ubushinjacyaha cyangwa nako abanyamategeko bamwunganira bo basabye ko bitewe n'uko mu magambo yabo ngo mu ifatwa rye ni uburyo bunyuranije n'amategeko asakwa mu buryo bunyuranije n'amategeko ubushinjacyaha urukiko bakarusaba ko ahubwo rwashingira kuri ibyo byose rugatesha agaciro ibyo byose agakurikiranwa ari hanze uwunganira madame damange irya mugwiza yari yabwiye ijwi ry'amerika ko yunganira ari arana amapingu icyo kibazo cyaba cyavuzwe mu rukiko idamange we ubwe yiregura abwiye umucamanza ko ikibazo cy'amapingu kuva yagera muri kasho ya polisi atigeze amuvaho mu gihe kirekire avuga ko yaba mu kuryama yaba mu kujya kuri tuwarete cyangwa mu bwiherero yewe ngo yageze no muri kwa kwezi kw'abagore cyangwa se mu mihango aratakamba ariko ntacyo byakozweho akabwira umucamanza ngo mwibaze nkamwe nk'ababyeyi ku mugore avuga ko gusa bashinzwe komisiyo y'uburenganzira bwa muntu bigeze kuza batakambiye ngo nibwo babashije kuyoroshya Eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ndagushimiye cyane ukomeze ukurikirane iyo nkuru tuze kuyigeza ku bumva ijwi ry'amerika mu makuru yacu ataha ndagushimiye venuste tukiri ku butabera mu burundi urukiko rw'igihugu rukorera mu ntara ya gitega kuri wa gatatu rwakatiye abagore bane igifungo cy'imyaka cumi n'itanu indishyi z'akababaro zingana na miliyoni cumi n'eshanu z'amafaranga y'amarundi batazitanga bagafungwa imyaka makumyabiri n'itanu bahamwe n'icyaha cyo kugirira ubugome bukabije undi mugore bafite umugambi wo kumwica mugenzi wacu desire hatungimana uri kigali mu rwanda afite inkuru irambuye mu birego vy'umushikirizamanza uko abo bakenyezi ari batatu belize ndayishimiye esperance kwizera na christine nduwimana bagirijwe kugomba kugandagura josiane bukeye neza kandi babiteguye bakanatitura umuco w'ikirundi mu gushyira umusenyi n'ipiripiri mu gihimba cy'irondoka cy'umugore eka no bari barengukishijwe harimwo na jafete niyibitegeka umugabo magnifique ishurwe ry'imana atarafatwa ariwe yahendahenze josiane akamuzana mu nzu iwe aho bagomba kumwicira mu mburano zabo bose bemera ko bamukubise ariko ibyo gushyira umusenyi n'ipiripiri mu gihimba cy'irondoka cya josiane bakabihakana naho umushikirizamanza wewe avuga ko ibipimo by'abaganga bivyerekana hamwe n'uwasinzikarijwe ubuzima akavyemeza bose uko ari batatu bavuga ko baje aho bahamagawe na magnifique ngo icyo bamufasha bahashitse bababwira ko agomba gufata umugore amutwara umugabo ku vyerekeye umusenyi bavuga ko kubera bari bamukubitira hasi kandi ari gusa bishoboka ko ari bivu yari aryamyemwo kandi noneho ngo bagomba kumuhana gusa umushikirizamanza wewe ati bari banateguye kumwica bakamuta mu kazu ka sugumwe nk'uko uwo yakorewe icyo cyaha yabibwirirwa imburano ntizatebye kuko inyuma y'aho userukira leta asaba igihano cy'imyaka cumi n'itanu kuri abo bagore batatu n'imyaka umunani kuri jafet umugabo wa magnifique ishurwe ry'imana urubanza rwaciruja mu mwiherero sentare igarutse gusasa yakatiye abo bagabo batatu igihano cyo gufunga imyaka cumi n'itanu n'imiliyoni cumi na zitanu z'ihadabu bafatiye ku ngingo y'itegeko majana abiri na cumi na gatanu y'igitabo mpanavyaha jafete nawe akaba yejejwe inyuma y'urwo rubanza mwene wabo n'uwahohotewe cyo kimwe na musaza we barashima urubanza rwa sentare nkuru ya gitega twebwe urubanza turwakiriye neza ibyo sentare ivuze turashimye ubu mutima nyine uratekanye boduha ayo utururirira ko twongere tuze turavuza n'uwo mwana bimaze kwanga yuko atora mitende urubanza turogungurutse noza kubeshya ngo ntiturogungurutse turogungurutse mu bisanzwe twakenguruka ubwa mbere ingingo ifashwe na sentare ariko icyo twasaba ni uko nyine gutegura icyo cyaha kongera akagikoresha n'abo bandi bapfasoni nawe nyine yobandanya akurikirwa aronderwa gushika ashikanwa imbere y'ubutungane abari bitabiriye urwo rubanza bamwe barashima urubanza rwakatiwe abo bagore abandi bakabona ko igihano bahawe ari gito twebwe turashimye ku gihano buba babahaye bajya abagore baragikwiye vrema ku ngene bagize icaha nka kijya bakagirira umugore mugenzi wabo twe turashimye rwose turarushimira urubanza ukuntu rwagenze kuko twari twarukurikiranye turabona ukuri turabona yuko bijya bintu twese twari tubigaye biteye isoni nk'umukenyezi nk'umwigeme afise agateka k'ibihimba vyiwe ntabijya akagirirwa nabi kurya ni ukuri twese byari byatubabaje turashimye aba bacamanza ukuntu n'ukuri baruciye turanezerewe cyane iyo myaka babaciye n'imikeya barabye icyaha bakoze kuko ipiripiri yo gushyira muri ibyo bintu by'irondoka n'icyaha cyo kuyica hajya bamwishe bakwiye kongereza imyaka n'amande iyo myaka ni mikeya cyane kuko barya n'abicanye bagarukanye n'ubundi bazoca bigamba bace bapfusura barunde n'indi piripiri barunde baturacukamwe abandi imyaka yabaye mikeya gose bayimaze bazaza bakora ikintu gisumba ico kintu imyaka ni mikeyi kiri bakoze imyaka kuyongereza kuri n'imyaka bakavayo barakamiritse hamwe babireka Jafet umugabo wa Magnifique ishurwe ry'Imana yari yafashwe kuko babuze umugore wiwe yahavuye yambikwa izera sentare ikaba yamenyesheje ko k'uwo mugore igipolisi kizobandanya kimurondera kugira yishyure ku mabi yakoze sentare ikaba kandi yamenyesheje ko mu gihe iyo hadabu y'imiliyoni cumi na zitanu itarishwe abagore uko ari batatu baca bafunga imyaka mirongo ibiri n'itanu desire hatunga imana kigali ijwi ry'amerika
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo cyo bararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kumva ishami rya onu ryita ku buzima wemesha rirasaba ko hafatwa ingamba zihamye zo guhangana n'icyorezo cyo gutakaza ubushobozi bwo kumva magingo aya mu isi yose hari abantu bagera kuri miliyari imwe n'igice bafite ikibazo cyo kutumva neza imbanzirizamushinga y'ibikwiye gukorwa ikubiye muri raporo ya mbere ya oms igaragaza ko umuntu umwe kuri bane batuye isi azaba afite ikibazo cyo kutumva neza mu myaka mirongo itatu iri imbere inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika riza shlein uri geneve mu busuwisi muragezwaho na temistokle mutijima abategetsi ba OMS baratanga inkuru za ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu abaturage bangana hafi na miliyari ebyiri na miliyoni magana atanu bazaba baratakaje ubushobozi bwo kumva niba nta gikozwe mu gukumira cyangwa se mu guhangana n'iki kibazo abo bategetsi bavuga ko hafi kimwe cya gatatu cy'abo bazaba bakeneye gukurikiranirwa mu bigo bifasha kugarura ubushobozi bwo kumva ikiguzi cyo kuvura muri ubwo buryo ku muntu umwe kirahenze cyane benshi mu bantu bafite ubumuga bwo kutumva cyangwa se batakaje ubushobozi bwo kumva ku rugero runaka bahabwa akato ndetse bakamara ubuzima bwabo mu bwigunge ikirenze kuri ibyo raporo za OMS zigaragaza ko ibibazo bijyanye no gutakaza ubushobozi bwo kumva bititaweho mbere bituma ubukungu bw'isi butakaza hafi tiriyari y'amadolari buri mwaka Madame Sheri Chada impuguke ya OMS mu bijyanye no kwita ku gutwi ndetse n'indwara zijyanye no kumva avuga ko bwinshi mu burwayi butera gutakaza ubushobozi bwo kumva bushobora kwirindwa
nyinshi mu mpamvu nk'urugero gutakaza ubushobozi bwo kumva biturutse ku kumvira imiziki isakuza cyane kunyakira amajwi zishyirwa mu matwi zizwi cyane nka ekuteri byakwirindwa nk'uko gutakaza ubwo bushobozi biturutse ku rusaku rwinshi rw'aho umuntu akorera nabyo bishobora kwirindwa izindi mpamvu zikunze kugaragara zirimo nk'uburwayi bw'ugutwi indwara ya mugiga n'izindi izo nazo ni impamvu zishobora gukumirwa binyuze mu ngamba z'ubuvuzi madame cada avuga ko hafi mirongo itandatu ku ijana byo gutakaza ubushobozi bwo kumva mu bana bituruka ku mpamvu ahanini z'uburwayi bw'ugutwi ndetse n'ingorane baba baragize mu kuvuka avuga ko ibisubizo ku bibazo nk'ibyo bihari akavuga ko kwifashisha ikoranabuhanga rijyanye no kumva nko gukoresha udukoresho dufasha mu kongera ubushobozi bwo kumva biherekejwe n'ubuvuzi bishobora gukiza no gukuraho burundu ingaruka zashoboraga kuzatuma umuntu atakaza ubushobozi bwo kumva burundu
miliyoni z'abatuye isi ubu bakoresha ubu buryo kandi burabafasha ariko kandi abo ni itsinda rito cyane kubera ko icyo tubona ni uko hirya no hino ku isi cumi na karindwi ku ijana by'aba abakeneye iyo serivisi aribo bonyine bashobora kwigondera ubwo buryo
abaturuka mu bihugu bikennye niwo mubare munini w'abadashobora kubona ubu buryo kuko usanga nta nzobere mu kuvura indwara zerekeranye no gutakaza ubushobozi bwo kumva zihari zo kubaha ubuvuzi bakeneye OMS ikavuga ko icyo cyuho cyakurwaho nuko ubuvuzi bw'indwara z'ugutwi bwashyirwa muri serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze hirya no hino mu bihugu iri shami rya Loni rishinzwe ubuzima rivuga ko iki cyaba ari igishoro gikomeye cyane kuko kuri buri dolari rishowe mu kuvura indwara zo gutakaza ubushobozi bwo kumva leta zaba ziteze kugaruza inyungu ingana hafi n'amadolari cumi n'atandatu
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
kuva kuri uyu wa gatatu y'ikigoma muri tanzania hateraniye inama ya gatandatu y'urwego ruhuza tanzania n'uburundi intumwa z'ibihugu byombi zirasuzumira hamwe ibyakorwa mu rwego rwo guteza imbere ubukungu no kubungabunga umutekano hagati y'ibihugu byombi cyane cyane ahegereye imbibi kigoma james jovin iyo nama ibaye inyuma y'amezi atanu kuva aho perezida wa tanzania john pombe magufuli yahura na mugenzi we wo mu burundi evariste ndayishimiye mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri iyo nama y'iminsi itatu irimo kubera mu mujyi wa kigoma yahugigiye umwunganizi w'umushikiranganji w'imigenderanire mu gihugu cy'u burundi isidore ntirampeba hamwe na mugenzi we wo muri tanzania brigadier generali wilibert ibuge aho barebeye hamwe uko ibyo bihugu bizokorera hamwe mu iby'ubutunzi no korohereza abagwizatunga bo mu bihugu byose bibiri kugira bakorere hamwe atangorane changamoto zozote zinazotokea ambazo hazikuweza kutatuliwa tunataka ingorane zose zibonekeza muri ibi turiko turatunganya kuzokorera hamwe dushaka kuzirandurana n'imizi ibyo dushaka kuzokorera hamwe ni byinshi none abanyagihugu bazobimenya gute dukeneye kuzokorohereza abanyagihugu bacu ba tanzania no mu burundi kugira bakorere hamwe mu by'ubucuruzi n'ubugwizatunga Tanzania yamewekwa vizuri na serikali zao ku ruhande rw'umwunganizi w'umushikiranganji w'imigenderanire mu gihugu cy'u Burundi Isidore Ntirampeba we yavuze yuko izo ngingo bariko barafata zizofasha cyane leta y'u Burundi na Tanzania mu by'ubukungu abacuruzi hamwe n'abagwizatunga bose hamwe tunapozungumzia kulitumia ziwa Tanganyika iyo tuvuze gukoresha ikiyaga Tanganyika mu kuduza ivyashara vyacu ntituba tubuze abava Kigoma gusa kandi ntituvuga abaturage ba Makamba gusa leta zacu zizoduga mu by'ubutunzi hamwe n'abaturage bacu bose abantu bazoronka akazi bakora kandi izo nizo nyungu dukeneye kana kwa pande zote, na hizo ndizo faida ambazo tunazitarajia.
ibitigiri by'ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Tanzania n'Uburundi byerekana yuko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi na bitanu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icyenda igihugu cya Tanzania cyagurishije ibintu bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi bifise igiciro cy'amafaranga arenga miliyadi amajana atandatu n'itanu mu gihe Uburundi bwagurishije mu gihugu cya Tanzania ibintu by'amafaranga atarenze imiliyaridi indwi gusa umukuru w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli na mugenzi we wo mu Burundi Evariste Ndayishimiye aho bahurira mu ntara ya Kigoma mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze basabye abakozi ba leta zose zibiri gukorera hamwe mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire no gukuza ubukungu bw'ibyo bihugu n'abagwizatunga bavyo iyo nama y'iminsi itatu izoherahezwa kuwa gatanu w'iki cyumweru turimwo Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika aha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye hamwe na mukuberi ya baro wamfashije kuyabagezaho mbifurije gukomeza kugira umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo